Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya akka bultan wixata ibila 11 bara 2018 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo ibila 3 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
kana duudubbisu immoo antuu jubee horaati mataan oduu afaan yaa'een mana maree yuunaayitid isteetsi pool raayaan irra deebi'anii filatamoo akka hin barbaanne ibsan.
kan mirga dhala namaa bulchiisa gaarii itiyoophiyaatti fuuleffatee wixineen seeraa yuunaayitid isteetsi hr 128 jedhamu koongireesitti dhiyaatee kaleessa dabree jira kanarratti qophii bal'aa qabna jilli muummicha ministeeraan hoogganamu samboon daawwatee jira kan ilaallates qophii qabna dhaggeeffatoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna balleensoo duuf. Garaa tujubeettan sinneeti.
Abbaan alangaa federaalaa Itiyoophiyaa himannaa himatamtoota dhibba tokkoof kudha afurii addaan kutuunsaa beekamee jira. Kanneen keessaa moloksoota gadaamii waldibbaa lama kan keessatti argaman ta'uun mirkanaa'eera gabaasa mallaskaachoo ammaa soraa dhiyeessa.
Abbaan alangaa addaa kunneen dubbitaan har'aman murtii olaanaa federaalaa damee lidataatti nam dhibbi tokkoof kudhanii afurii waan himataniin irraa dhaabuuf gaafatan keessa jari kunneen biyyi nagaa dhowwuu jedhanii himatan kana keessaa namni lama abbootii amantii monoksee waldibbaati abbaa gabre yesuus kidaane maariyaamii fi abbaa gabre sillaasee waldee maariyaam fa'a wanni jiraan himatan irraa dhaabbattee jechuun jari kun dhaaba'uu danda'a jechuu nama dhibbi tokkoof kudhanii afurii hidha ba'uu fi abdii qabaa jedhan keessaa tokko naggaa jalaaleemiiti abukaatoon isaa allalleeny mihiretuuti. Monokse lamaa fi obbo Neggaalleen waan himataniin kana irraa dhiisanii jedhee mallattifaachootti. Akkan jedhe galmee dhibii keessaa immoo obbo Aschaaloo Desee fa'aa irralleen waan himatanii irraa dhiisanii jechaa mirkaneeffadhee namni ani dhaabadhee fi hedduu kana keessa namni hedduulleen ba'uu danda'a jedheetiin dubbate. Abukaatoon jara dhibii ammoo obbo Wandimmoo Ibsaatii waan mirkana qabaachuu baadhuullee galmee obbo Beyyene amantiifa keessa Oromoo Wallaggaa qabaman jechuun namshan akka wanni irraa himataniin hin dhaabatii jecha dhaga'ee jedha. Jari kunin obbo Tasfaayee Abbebee, obbo Bilisummaa Fiqaaduu, obbo Gonfaa Makaaree, obbo Waaqtolaa Haayiluu fi obbo Caalaa Yaadatee Bultumfaa namshanan kanaa jedha.
Umurii isaanii waggaa 81tti dhiyeenya du'aan boqochuun lammii Afrikaa kibbaa beekamtuu Wiinii Madikzeelaa Mandeellaa yaadannoo qabsoo apartaayidii dhaabsisuuf taasifameef biyyattii keessatti qixxummaa milkaa'inaa argame haaressee jira. Gabaasa Aniitaa Paawul Johaansberg irraa ergiteef sora.
haadhi biyyaati jabduu akka sibiilaati biyyisiitii garbummaa jala baasuu fi bara hedduu marxifattee hojjechaa baateef wiinii maandeellaa jaartiin pirezidaantii afrikaa kibbaa lammeessoon torbaan dabre keessa ganna 81 lubbuu dhabde iftaanii achaan awwaalanii har'ummatii baheetiin nagatti dhaamate hojii jabduu isiin jalqabde tana itti fufnaa jechuun dubbatan pirezidaantiin biyyi suni pirezidaantiin afrikaa kibbaa jechuu innilleen hojii isiin hojjette jabaannee qabsoo teennaan bakkaan geennaa jechuun dubbate siiril rampoosaan.
Whilst we mourn Umamuwini for her passing away, duhaadheteennaa wiiniif gaddinullee jireenyi isii ta'u hojii isiin jalqabde waan hedduun faarsinaa waan hedduun jajjabeessinaa jedhin taliisiitii fi nami uummatilleen kanuma dhaamateef.
Afaan yaa'iin mana maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa Pool Raayaan filannoo baatii sadaasaaf irra deebi'anii filatamuu kan hin barbaanne ta'uu beeksisan. Kunis dandeettii Riippaabilikaanonni filannoo walakkeessa waggaatti mana maree dhuunfachuu isaanii shakkii keessa buusee jira. Riippaabilikaantichi Wiskaansan irraa kata'an Raayaan bara 2015 qabe afaan yaa'ii mana maree ta'uun tajaajilaniiru.
Dhaggeeffatoota keenyaa har'a wixata kan hin jedhe dogoggora roobiidhaa ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dooktar Abiy Ahimadiin kan hoogganamu hoogganni olaanaan ittaanaa muummicha ministeeraa obbo Dammeeqee Mokonnin ministeera dhimma alaa obbo Warqinee Gabayyoo pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa aangawoota kabiroo of keessaa qabu har'a gara magaalaa Ambootti imaluudhaan uummata wajjin walga'ii gaggeessee jira. jaalannetu dhiyeessa.
sirna istaadiyeemii yuunivarsiitii amboo kan mooraa guddichaa keessatti gaggeeffame irratti muummichi ministeeraa itiyoophiyaa dr abiy ahmed haasawaa dhageessaniin.
kabajamtoota aangoota mootummaa olaanaa abbootii gadaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaa. qeerroo gaachana Oromoo hundaaf. Kabajamtoota uummata magaalaa Amboo naannawaa ishee, kabajamtoota keessummoota waamichi isiniif taasifame hundaaf. Uummata bal'aa Oromoo dhaabni kee ergama guddaa uummata Itoophiyaatiin itti kenname milkeessuuf waadaa yeroo itti galletti uummata magaalaa Amboo naannawaa ishee waliin taanee kutannoo qabnu uummata biyya keenyaatiif ibsuuf sirna qophaa'e kanarratti argamuu kootiif gammachuu guddaa natti dhaga'ame ibsuun barbaada. Bulaawwan fedhii yeroo dheeraa uummanni kee seenaa biyya kanaa gara boqonnaa hammattummaaf miira jaalalaa cimaatti ceesituuf agarsiisaa ture hojiitti jijjiiruudhaan ga'umsa itti gaafatamummaa fudhachuuf milkeessuu filatee arganneera. Qabsoon kee qabsoo mootaa akka ta'uuf tarsiimoo keenyeen injifachuun danda'ameera. Iccitiin injifannoo keenyaa seenaa darbe lakkaa'uu qofa otoo hin taane of biratti fageessinee ilaaluudhaan jijjiiramaaf tokkummaadhaan hojjechuu keenyaan.
Injifannoon keenya guutuu ta'uu kan danda'u itti gaafatama nuu kenname waliin taanee fiixaan baasuu yoo dandeenye qofa ka jedhan Dr. Abiy ilmi kan abbaa caaluu yemmuu kan abbaasaa dhaalu akkuma jedhamu daandii qabsoo keenya kaleessaa qabannee injifannoo amma argameen odoon quufin seenaa haaraa hojjechuun egeree ga'uuf riqicha ce'umsaa hin raafamne kaa'uudhaaf sochii uummata biyya keenyaa cimsinee itti fufuu qabnaa jedhan gama kaaniin pireezidaantiin mootummaa naannoo oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa uummataaf haasawaa dhaggeessanii jiru.
kabajamoo Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeera federaalaa Dimokiraataa Rippaabilika Itoophiyaa kabajamoo obbo Dammaqaa Mokonnin ittaanaa muummicha ministeera kabajamoo obbo Shifarraa Shuggutee itti gaafatamaa waajjira addaawayii kabajamoo Dr. Warqinee Gabayyoo ministeera ministeera hajaa alaa kabajamtoota hooggantoota mootummaa olaanaa kabajamtoota uummata magaalaa Amboo fi naannoo ishee kabajamtoota dargaggoota keenya kabajamtoota abbootii gadaa fi manguddoota keenya hunda dura har'a bakka kanatti kan walitti qabamne. akka kaleessaa abidda dhaamsuudhaaf rakkoo odeessuudhaaf itoo ta'in misiraachoo labsuu har'a misiraachoo labsuu fi abdii egeree cimsuudhaaf dhaabbanni keenya ergama itti gaafatamummaa biyya hoogganuu fudhatee gara hojii qabatamaatti galee jira. Jaarraa tokko darbe keessatti yeroo gaarii fi yeroo badaa yeroo hamaa dabarsinee jirra. Har'a garuu bu'aa qabsoo fi wayya nama dhaloota keenyaatiin hiree biyya bulchuuf muudama muummicha ministeeraa argachuu keenyaan booda carraa argame kanatti haasaa taasisuuf hiree argachuu kootiif gammachuu guddaa natti dhagahame ibsuun barbaada.
Ittaanaa muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin uummataaf haasawaa dhaggeessanii jiru. Gama kaaniin jiraattota magaalaa Amboo keessaa namoota haasofsiisnee jirra sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru.
simannaan isaanii simannaa addaa ture kan inni waan hundumaa injifannee fiixaan baasuu dandeenye yoo tokko taane tokkummaan keenya injifannoo keenyadha jedhanii ijoollee keenya warra wareegamanii gadda guddaan natti dhaga'ama jedhanii seenaan akka isaan yaadatu amma immoo akka jabaannee hojjennu akka jabaatanee hojjetamee wanti hundumtuu fiixaan ba'u himaniiru kana kana wanti isaanii dubbatanii baay'ee haala bareedaadhaan yaada bareedaadhaan hidha sadi isaan dhufanii kana ture.
Dargaggoota kan ilaaleen waan jedhan qabu.
karaa qeerroon egaa akka jabaatanii humna ta'anii waliin hojjechuu qabamu kana dubbataniiru barnoota kan ilaaleen waan inni barate akka hojjetu inni barumsa baratu akka jabaatee baratu inni hojii bobba'ee jiru daldalaan akka hojii isaatti cabee hojjetu qaamonni mootummaa hojii siivil sarvisii keessa jiran akkaataa hojii isaanii seeraan hojjetan. kana booda wal jabeessinee wal cimnee waliin hojjennee akka waan hundumaa galma ga'uu dandeenyudha kan isaan dubbatan. Magaalaan Amboomoo magaalaa seena qabeettii fi magaalaa wareegamtooti hedduutti baay'atanidha. Amma immoo yeroo jalqabaatiif dhufee inniyyuu sana akka namni gadda sana waan illee kana magaalaa Oromiyaa jiru keessaa filatee kan inni dubsa dhufe kanatu isa fideessa jedhama.
Namni baay'een achitti ijaa wareegamaa tureef.
eeyyee namooti baay'ee waan asitti wareegamaa tureef qabsoon gurguddaa asitti gaggeeffamaa tureef kanatu dursayyoo akka amboo filatee dhufu isa godhee kan jedhamu akka jiraataa tokkotti kan yaada qabu.
Waan isaan har'a dubbatanii namoota firii jalaa du'ee amma jabeessa jettanii yaaddu.
Hedduudha malee kuni kunumtiyyuu waan guddaadha malee nuuni yeroo ijoolleen nu jalaatti ba'anii ijoolleen meeqatu nu jalaa dhume kanaan dura kunumtu dhufanii nama jajjabeessuun namaan immoo jirra maatii ijoolleen isin jalaa wareegamteef immoo gadda guddaan natti dhaga'ama jechuun waan guddaadha yaada.
Obbo Lammaa Magarsaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaas haasawaa godhanii turan kan isaan immoo yaadi maal?
Injifannoon kan uummata Oromoo jedhaniiru isaanis waa'ee wareegamtoota ijoolleen asirratti dhuman hunda haasawaa godhaniiru waliin hojjennee waliin akkam waan hundumaa fiixaan baasu sa'aatii baay'ee waliin hojjennee fiixaan baanu jechaa turanii.
Dargaggoota Amboo keessaa tokko akkas jedha.
Wantoonni isaan miidiyaa adda addaa irratti odeessan xiqqoo ishii fudhatama argata kan jedhu wal qabatee hawaasni ambooti ijoolleenis qeerroonis magaalli amboo hundumtuu wal ta'ee simannaadhaaf akka doo'iittis immoo dhufeera. Doktor Abiyyi Caasaa mootummaa kana gaara hanga dakaatti aanaadha. Magaala keessa kaabinoonni hedduun kanaan dura miidhaa uummata irraan gahaa turaniiru. Isaan kana ni jijjiira jedhee amantaa qabuun manni walgahii simannaa gaggeessaniiru.
Haasawaa isaan har'a dhageessisan keessaa Doktor Abiyyi maal jedhan?
Kallattiidhaan Oromoon aarsaa gurguddaa kaffalanii sadarkaa kana ga'uu isaaniitti ni boonna jedhee ture. kanaan dura qeerroon gaaffii uummataa gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii mirgaa gaaffii dimokiraasii yaada jedhuun keessumaa qulqullina barnootaa irratti dubbataniiru qeerroon bu'uura godhatee barumsa akka baratu hojii akka hojjetu waan adda addaa waan adda addaa tuttuqanii turanii kana ture.
Pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa jila gara sana dhufe keessa jiru isaanoo haasawaa attamii godhan.
Haasaa bareeda godhan obbo Lammaa Magarsaa isa kana fuulduratti ilaalla. inni guddaan jijjiirama hawaasni barbaadu keessumaa gandarra jiru magaalarra jiru godinarra jiru aanaarra jiru oromiyaa keessa jiru jarreenuma kaleessa turetu hojjechaa jira waan ta'eef caasaa kana ni jijjiiru hoo ta'e homaa rakkoon qabu jijjiirama hin furannatti.
Muummichi ministeeraa gara amboo dhufuu isaaniitti wanti isinitti dhaga'ame jira.
Kana gammachuun nutti dhaga'ama maaliif yeroo jalqabaati muummichi ministeeraa bakka qabsoon itti margite amboo. bakka qabsoon itti dagaage amboo bakka aarsaa guddaa kaffalee xiqqoo ishii oromootu bulcha yaada jedhuun nu simachuu isaanii baay'eetti gammanna mee fuulduratti hin laalla.
Waa'ee namoota namni jala ajjeefamee fakkaasaniiru.
Ee gadda nutti dhaga'ame mul'ifna jedhanii gadda daqiiqaa tokkodhaaf warra wareegamaniif goonee turre.
Ammatu carraa Dooktar Abiyyi wajjin dubbachuu argatte maalittiin jechuu barbaadda?
Uummanni kun uummata jijjiirama barbaadudha. Uummanni kun kallattii siyaasaatiin, kallattii diinagdeedhaan, hawaasummaadhaan uummata baay'ee miidhamedha. Uummata kana kaasuudhaaf hojiidhaan itti seenamee akka agarsiifamu. Tiimii obbo Lammaa jedhama yeroo ammaa kana OPDOU namni maqaa dha'uun barbaadu. Tiimii isaanii caasaa hanga gandaatti akka isaan gadi fageeffatanitti.
kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. dirree dimokiraasii. Itoophiyaa keessatti mirgawwan dhala namaa akka kabajamaniif olaantummaan seeraa akka jiraatu jajjabeessuuf qabiyyee jedhu kan of keessaa qabu wixineen seeraa yuunaayitid isteetsi HR 128 jedhamu koongireesii yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaatti dhiyaate kaleessa sagalee guutuun dabree jira. Kan wixinee seeraa kana dhiyeessan bakka bu'aan uummataa yookaan koongirees maan Chris Smithiif aangawoonni kabiroon murtiin kun fudhatamuutti gammachuu isaanii ibsanii waa'ee uummata Itiyoophiyaatti akka dhimmaman dubbatanii jiran uummanni akka wixineen seeraa kun milkaa'u falmaa tures bakka sanatti argamee gammachuu isaa ibsee jira gama biraatiin immoo mootummaan Itiyoophiyaa murtiin kun kan yeroo isaa eege miti kan ta'uu malellee miti jechuudhaan deebii kennee jira tigistituu dhiyeessa.
The rules are suspended. The resolution is agreed to, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
miseensota mana maree yuunaayitid isteetsi gama dimokiraatitii fi riippablikaanirraa irraa deeggarsa gamtaa'an argate wixineen seeraa haala qabiinsa mirga dhala namaatii fi deemsa ijaarsa dimokiraasii itoophiyaa sirreessuu irratti fuulleeffate kaleessa mana maree yuunaayitid isteetsitti dhihaachuudhaan sagalee guutuudhaan raggaasifameera wixinee seeraa tokko lama saddeet jedhamu kana bocanii adda durummaadhaan ispoonsarii ta'uudhaan hojjechaa ta'an turan bakka bu'aan uummataa godina niw jersii kiriis smith kaleessa yeroo wixinee kana. manaaf dhiheessanitti akkana jedhan.
We know Ethiopia has faced largely peaceful and sustained protesters in the Oromia and Amhara regions of the country. They were led by youth seeking opportunity, political reform and more participatory.
Hiriirawwan karaa nagaa yeroo dheeraadhaaf geggeessaman bulchiisawwan naannoo biyyattii Oromiyaaf Amaaraa keessatti akka Itiyoophiyaa mudatan ni beekna. Dargaggoota mirgaaf qabsaa'an jijjiiramni siyaasaaf dinagdeen daran hunda hirmaachisa akka dhufu kanneen barbaadaniin hoogganaman hiriirawwan kun. mootummaan immoo humna gitaa ol ta'een deebii kenne humnoota nageegumsaa mootummaatiin hiriirtota kuma tokko oltu ajjeesame sanaa ol kanneen ta'an immoo ni madeessaman kanneen kuma kurnaan lakkaawaman immoo ni hidhaman kabiroon hedduun mufannaa isaanii dubbachuu isaaniitiin dararaman kaan manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an.
kanaafis walitti dhufeenya yuunaayitid isteetsi fi itoophiyaan fuulduratti qabaatan kutannoo biyyattiin dimokiraasii dagaagsuudhaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti qabdu irratti. murtaahaa jechuudhaan akka manni deeggarsa isaanii godhu gaafatanii.
so today we have an opportunity to take these important steps in showing our solidarity with the Oromians.
deeggarsa guutus argatan kaleessuma ganama garuu wixineen kun akka fashalaa'u manaafis akka hin dhihaanne qaamonni barbaadan mootummaa yuunaayitid isteetsi irraayis itoophiyaa irraayis sagalee isaanii dhageechifataniiru san keessaa godina oklahaamaa irraa seenaatar jeems enhof ibsa baasanii fi. barreeffama barruulee zahiilsi jedhamu irratti maxxansaniin wixineen seeraa tokko 28 jechuunis house resolution 128 akka kuffifamu mana maree yuunaayitid isteetsiif waamicha dhiheessanii turan barreeffama isaanii keessattis itoophiyaan karaa jijjiiramaa gaariirra jiraachuu dubbatanii akka fakkeenyattis maqaa muummicha ministeeraa itoophiyaa haaraa dr abiyyi ahmed kaasuudhaan dr abiyyi ahmed hiriyaa kiyya yeroo dheeraa turanii onkoloolessuma darbes yeroon itoophiyaa daawwadhetti. isaan argee mari'adheeraa fundura gaariidhaafis wajjin waaqa kadhadheeraa jechuudhaan wixineen kun an yeroo isaan eegganne itoophiyaadhaa carraan kennamuu qabaa jedhaniiru gama mootummaa itoophiyaarraayis yuunaayitid isteetsitti ambaasaaddariin itoophiyaa obbo kaasaa takla birhaan xalayaa ebla sagal bara 2018 barreeffamee fi miseensota koongiresii ameerikaatiif jedhuun. wixineen seeraa tokko lama saddeet an yeroo isaan eegganne akkasumas dogoggoraa jechuudhaan manni marichaa wixinee dhihaateef akka hin dabarsine xalayaadhaan gaafataniiru bakka bu'aan uummata godina niw jersii kirismas garuu ibsa wixineen kun erga raggaasisamee booda mana maree yuunaayitid isteetsi kaapitool hiil funduratti miidiyaalee adda addaatii kennan irratti waan jedhan keessaa san faallessuudhaan itoophiyaa keessatti yeroo jijjiiramni aangoo jiru yeroo hundumaa waan waada galamu baay'eedhaa hojiitti garuu jijjiiramu jedhan. bakka bu'aan uummataa godina koloraadoo maayik koofman karaa isaaniitiin haalli qabiinsa mirga dhala namaa itoophiyaa keessaa hojima biyyattiin yuunaayitid isteetsi wajjin hojjechaa jirtuuf gufuu ta'aa iffaalleessasii jedhaniiru.
hariiroo yuunaayitid isteetsiif mootummaa itiyoophiyaa gidduu jiruu fi tumsa mootummichi duula farra shororkeessummaaf godhu kafaallessu.
bakka bu'aan uummata godina niw jersii. Chris Smith bara 2005 Itoophiyaa daawwachuudhaan hooggantoota biyyattiitiin walgahaniiru. Dhiittaa mirga dhala namaatii fi yakka mootummaan Itoophiyaa hojjetutu akka isaan jedhanitti ergasii dhimma Itoophiyaa irratti akka xiyyeeffatan isaan goosise.
We met with President Melis, and that's after an, an egregiously flawed election, uh, which was stolen. Uh, people were being gunned down in the street. People were arrested. There was a massive amount of.
filannoon garmalee waliin dhaamaan kan hatame sun eega geggeessame booda pirezidaanti Mallas wajjin wal argine namoonni karaa irratti rasaasaan aleelamanii ajjeesaman karaarraa qabamanii hidhaman dararaa guddaatu irratti geggeessame namoota sana irratti kanneen ajjeesaman irrattis yeroo sana yeroo jalqabaatiif Itiyoophiyaan Human Rights Act yookaan seera mirga namoomaa Itiyoophiyaa ka jedhu wixinee seeraa kana ni dhiyeesse yoo nuti akka koongirasa Yuunaayitid Isteetsitti damee White House kan hoogganaa olaanaas dabalatee jechuudha hin dubbanne eenyu haa dubbatu nuti biyya saboonniif sablammoonni marti keessa jiraatani hundinuu as jiru.
karaa biraatiin miseensota mana maree yuunaayitid isteetsi fi qaama mootummaa yuunaayitid isteetsiin alattis wixineen kun akka milkaa'u dhaabbileen adda addaa hojjechaati turaniiru hawaasni oromoo ameerikaa keessa jiraatuu fi saboota itoophiyaa kaanirraallee dhaabbileen adda addaa hirmaatanii miseensota mana maree kana wajjiniin hojjechaati turaniiru. kaleessa gara galgalaa egaa akkuma wixineen sun dabarfameen booda gabaasaan raadiyoo sagalee ameerikaa bakka itti namoonni hirmaatan hundi ibsa kennaa turanii fi gammachuu ofii itti dhiheeffachaa turan ala funduraa kaapitool hiil mana maree yuunaayitid isteetsi funduratti argamuudhaan namoota lamaan tokko dubbiseera.
Maqaan kiyya Tashitee Waaqooti dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minisootaati. Minisootaa irraa dhufee guyyaa hadhaa House Resolution 428 namni tokkoyyuu uduu afoo isaan dhaabanne darbuu isaatitti gammachuu guddaa tunutti dhagama. Bakka hawaasa Oromoo Minisootaa bakka bu'uuni gammachuun kunini gammachuu ijoollee biyyatti haala malee sirna malee mootummaa nama nyaataa saniini ajjeefamanii bakka isaanii bu'a. Kanaaf gammachuu guddatu nutti dhagame mootummaan Itoophiyaa haala keessa jiru kana irraa saffiseetiin gara nagahaa gara uummata hundaa qixa bulchu uummata hundaa nagahaan bulchuutti akka darbu abdii guddaa qabna.
Maqaan kiyya seenaa jimjimooti. Ani dura buutu kohard yookiin immoo coalition of Oromoo advocate for human rights and democracy kan irraa dhufe naannoo Shikaagooti. Baay'ee gammadeen jira. Historical momentiidha. Nama baay'ee walitti nu fide. Kan dalagaa nama maraati. It is so many people, so many voice kan dhagahamne, kan dubbanne, kan resolution kan resolution kana godhe, kan resolution kan dabarsee jira. Namoota dhibbaatama as keessa jira. Organization kara kudhaniitu jira. Organization hedduu hedduu hangalatoofachuu barbaadhu. Ka akka Amara Association of America, ka akka OAA, Oromo Advocacy Alliance, wajjin dalannu akkasumas human rights watch amnesty international freedom house waldaa Itoophiyaa so many community there's about 32 community oromo community waggaa lamaan dabre kana wajjin dalanne so so much so exciting.
gama mootummaa itiyoophiyaatiin waajjira dubbi himaa ministeera haajaa alaa itiyoophiyaarraa ibsi har'a ba'e mootummaan isaanii murtee mana maree yuunaayitid isteetsitti bakka bu'oota uummataatiin irra gahame kana balaaleffateera kanumaanis walqabatee immoo ministeerri dhimmoota koominikeeshinii itiyoophiyaa dooktar nagarii leencoon miidiyaa biyya keessatti ibsa kennaniiru.
የአሜሪካ ኮንግረስ ኤች አር መቶ ሀያ ስምንት በመባል የሚታወቀውን ለማጽደቅ ያሳለፈው ውሳኔ በእኛ በኩል ወቅታዊ ያልሆነና ያልተገባ እንደሆነ ነው የምንገልጸው። ምክንያቱም ደግሞ በኢትዮጵያና ኮንግረሲ ዩናይትድ ስቴትስ ከን ኤች አር dhibba tokkoof digdamii saddeet jedhamuun beekamu raggaasisuudhaaf murtiin dabarse ka yeroo isaa eeggate akka hin ta'iniif ka ta'uun mallattoo ta'edha kanan ibsu sababaan isaa immoo Itoophiyaaf Ameerikaa gidduutti hariiroo yeroo dheeraa turee fi dantaa gam lameen irratti hundaa'etu jira gama biraatiin dhimmoota murtiin kun yeroo ammaa kaase akka mootummaatti dursinee nuti ofii keenya adda baafannee dhimmoota irratti hojjetaa jirruuf ka jijjiiramawwan hedduun irratti mul'atan ta'uu isaaniiti ka beekamu. kanaaf murtichi ka yeroo isaa eeggates miti ka ta'u males miti jenna gama keenyaan.
Dooktar Nagariin miseensota mana maree Ameerikaa wixinee seeraa kana fuuldura dhaabbachuudhaaf yaalaa turanis galateeffataniiru. Egaa wixineen kun seenetitti reefu dhihaachuudha deemaa koongiresiin damee lama waan qabuuf egaa sadarkaan itti aanee jiru maalinni kanatti aanee maaltu ta'a wixineen kun seeran taanee seera tahee bahuudha maaltu barbaachisaa an jedhuuf asuma naannoo Waashingtan diisirraa naman dubbiseen qaba gara keessaniin dabarsa.
Maqaan koo Ruqqaa Ayyaanaan jedhama. Dhaabiyaan wajjin hojjedhu Oromoo Advocacy Alliance jedhama. Nuyi dhaaba adda addaa kan Oromoo ta'an koomiyuniitii keenya keessaa akkasuma immoo koomiyuniitii Itoophiyaa keessaa kan biraa kan ta'anii akkasumas immoo dhaabolee intarnaashinaal ta'an akka human rights watch amnesty international wajjin walii wajjin hojjennee wanta kana gara fuulduraatti dhiibaa turre.
Egaa wixineen kun erga manatti dhihaatee tuttureera. Bara darbe bara kuma lamaaf kudha torba dhiyaate ture. Amma mee maalirra geechane darbe yeroo jedhamu maal inni mee?
Mana maree Ameerikaa darbee jira. Amma seeratti illee hin jijjiiramne garuu.
Wanni itti aanu maali? Maal eegdanii darbe jechuun kun hiikassaa maaliin uummataaf maal jechuudha?
Wixineen kun darbuunsaa hiika baay'ee guddaa qaba. Utumallee State Departmentiin Ameerikaan Embasiin Statementii adda addaa kennanii hamma hammaatti. qaamni mootummaa Ameerikaa kun sirna bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa dhiibbaa isaan saba irratti gaggeessan irratti akka kanatti dubbatee hin beeku. Kanaaf kun waan guddaadha. Kun kan adda godhu kaangiresiin yookiin warri seera tumu wixilee kana gara seeraatti jijjiiruu danda'u. Seeratti yeroo jijjiiramu dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti caalaa geessisuu danda'a. Kun gargaarsa isaan karaa mootummaa Ameerikaa argatan baay'ee guddaadha. Horiidhaanis karaa adda addaa isarratti dhiibbaa qabaachuu danda'a.
Tole egaa seeratti yoo jijjiirame dhiibbaa qabaachuu danda'uudha han jettu hoom jijjiirame jettee yaadda warri amma miseensota mana maree yuunaayitid isteetsi wajjin hojjechaa jirtanan akka bakka bu'oota uummataa kirismet bakka bu'oota uummataa ankoloraadoo irraa ammoo maayik hoofman kaanillee jiru an minisootallee kun hundi isin wajjin hojjechaa jiranii seeratti jijjiiramuu isaa kana ammam fudhataa hoomitti ta'a jettan warri irratti hojjechaa jirtan kun.
amma wixileen kun ergi darbee booda baay'ee gammannee jirra kaayyoon keenya guddaan kan kana booda ammoo akka inni seeratti jijjiiramu irratti hojjechuudha kan kana gochuu danda'u communitiin constituent kan ta'an uummati oromoo dhaaboliin adda addaa kan mirga dhala namaatiif respect gochuudhaaf hojjechiisanii itti fufanii koongiresii irratti pireesharii yoo ka'anii gara fuulduraatti ta'uu hin danda'a.
dameen lammaffaa immoo seeneetitu jira seeneetittis wixineen kun. akka irratti hojjetamaa jiru beekamaadha sun maalirra gaheera.
eeyyee akka kanaa kan ta'e sanat resolution one six eight kan jedhamu sanatii keessa jira amma ammaatti gargaarsa koospaanser kan jedhaman gara digdamii shanii ga'eera kana booda sochiinsa kan wixilee karaa house resolution one twenty eight ta'e hundumaa fuufamee gochuutarra jiraatama karaa sanat resolutionis innis akkuma isa kanaa darbuu hin danda'a jedhee nan amana.
Kaleessa yeroo wixineen kun mana maree yuunaayitid isteetsiif dhihaatetti hawaasni Oromoo ansaboota kaaniin Itoophiyaa achitti argaman baay'eetu ture jedhan haalli jiru maal fakkaata ture.
Gammachuu baay'ee ture hawaasa Oromoo keessaas kan Itoophiyaa keessaas kan biraan dhufanii baay'atanii gammachuudhaan hirmaatanii turanii akkuma kanammoo achitti argamuu isaaniitiin humna saba keenyaa argisiisaniiru jechuudha kun immoo baay'ee barbaachisaadha.
Ribqa ayyaanaa akkasumas immoo keessummoota keenya kaan sagantaa kanarratti hirmaatan hundaan ulfaadha jechaatiin xumuraa ani tigisti gammeetii nagahan.
sagantaa keenya xumuruu dura oduu dhumaan dubbisa humnootiin siiriyaa misaa'ilota gara siiriyaatti dhukaafaman kamiinuu qilleensa irratti fashaleessuun kuffisuu jechuudhaan libaananitti ambaasaadarri siiriyaa erga dubbatanii booda pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp deebii kennaniiru misaa'ilonni sun dhufaa jiru waan ta'eef siiriyaan qophaa'uu qabdi jedhan tiraamp mister tiraamp lammii ofiisaa gaazii summaadhaan kafixu bineensa kanaa waliin michummaa uummachuun hin barbaachisu jedhan. pirezidaant doonaald tiraamp qorannaa duula filannoo isaanii kan raashaa waliin hidhata qaba jechuun himataman ilaalchisuudhaan geggeessamu malaammaltummaa xumura hin qabaannee jechuudhaan qeeqan kunis akka isaan hojii irratti hin fuulleeffanne yeroo hedduu na duraa fudhate jedhaniiru. ruwaandaa keessaa fixiinsa sanyii biyyattii keessatti hirmaachuusaa kan amane namni tokko maatii fixiinsa sanarraa hafan waliin gaa'elaa waliin dhaabbachuun gabaasameera kunis fixiinsa sana haaloo ba'iinsa jiru hambisuuf sababa haaraa ta'eera siilaas bihiizii waggoota 24 dura hawaasaalee huttuu kabiroo waliin ta'uudhaan olloota isaa warra tutsii ta'an shan ajjeese siilaas bihiizii waggoota 13f erga hidhamee booda gadhiifame ajjechaa sana abaaruudhaan gaabbee hawaasichatti makame. xayyaarri imaltoota waraana aljeeriyaa tokko har'a kuftee caccabuudhaan yoo xiqqaate namoonni keessa turan 257 du'uu isaanii ministiriin ittisa biyyatti beeksiseera oduun kana ammaaf qabnu kanuma.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa sagantaa keenya booriitiin walitti deebina nagaatti bula.